nanjye Jeffrey Mutagoma ndabasezera mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika cyane mwe mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo mwese ndabasuhuje hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mwese mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi akomeje gushaka amashyaka yakunganira irye kugira ngo hashyirweho leta nshya kuva atangaje ko asheshe impuzamashyaka yari ihuriwemo n'abamushyigikiye izwi nka kash n'ihuriro fcc rigizwe n'amashyaka ashyigikiye joseph kabila wahoze ayobora icyo gihugu ihuriro fcc niryo risanganywe ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ari nayo ishyiraho minisitiri w'intebe ku mugoroba wo ku wa kane ushize abadepite batowe gukura ku mwanya madamu janine mabunda usanzwe ayobora umutwe w'abadepite uyu akaba yari mu ihuriro fcc rya perezida joseph kabila ibyo bikaba byongereye perezida uriho shisekedi amahirwe yo kubona ubwiganze mu nteko mu ihuriro fcc bo bavuga ko icyo cyemezo cya perezida giciye ukubiri n'amategeko ndetse n'ubwumvikane bagiranye nyuma y'amatora aheruka mu rwego rwo gushaka kumenya no gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri iki gihe muri icyo gihugu natumiye mu kiganiro dusangira ijambo cya none inararibonye muri politike ya kongo zirimo umunyamategeko Claude Nkunda Munezero uri Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo na Delphin Rukumbuzi Ntanyuma impuguke mu bijyanye na politike y'akarere akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi reka dusabe bwana Ntanyuma atangira atubwira imvu n'imvano y'ibyo bibazo bifite umufano mwiza w'ikintu cyitwa game theory aho bavugamo dileme de prisonnier abantu babiri baba bameze nk'aho basanga ikintu ariko batazabasha kukivuga neza icyo bapfuye iki kibazo gikomeye kiri ikinshasa ko ntibaratubwira neza icyo bapfa bano bantu bivuga ngo hari hari perezida uri ku ruhande rumwe noneho na guverinoma imeze nk'aho mu buryo bunini iri ku rundi ibi byanyuze mu makoro niyo yandi nari mbabwiye bataza batubwira ikiyabamo niyo badahaye bumvikanaho ubunyine perezida felix Tshisekedi akavuga ati abacu ko barananiza ariko byumvikana nyine biba binagaragara mbere y'uko abivuga abantu bakurikira ko politiki yahariwe baba babibonye ko bahaye bamunaniza puruderezo wenda zumvikana n'impamvu zigiye nko kumvikana bose baba banareba n'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu noneho rero haza kuzamo asipe wenda reka ntangirize kuri iyi kugira ngo ndatware umwanya munini wari umpaye mutoya fcc yari imeze nk'aho ikontorora parlema igakontorora sena igakontorora guverinoma kubera ko nimwe ikomoka ariko ikamera nk'aho n'ubundi yakontorolaga cyitwa cour constitutionnel sinzi neza cour constitutionnel niba abantu bose bari butwumve ko duha tuyikoresha ni urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga aha aho aho mu ntambara ikomeye cyane yarwanywe muri iki gihe cyose iyo umuntu ayireba nk'umuntu urebera ku ruhande ni uburyo Tshisekedi yashoboye kuza guhindura ino cour constitutionnelle kugira ngo azanemwo abajije batari babandi bari basanzwe bari babandi umuntu yokeka ko wenda ko bari begereye iruhande rwa fcc noneho umunsi yabashiragaho barahira fcc yavuze ko bitakozwe mu buryo butari bwo niho induru yanyuma iyi ngiyi turimo iboneka kubera ko fcc yavuze ko byakozwe mu buryo butari bwo ariko bararahiye nkeka ko bahaye banakora niho hatangira kirize ya vuba ari iriya ko perezidante wa parlema ntiyaje perezida wa sena ntiyaje abaminisitiri benshi ntibigeze baza ndetse n'abasoda n'abapolisi bitera perezida sekedi kuvuga ngo ibi bintu ntibyo biba bigishobotse ngiye gufata ibindi byemezo bikomeye nibwo yatangije ariya makonsultasiyo muri ayo makonsultasiyo iruhande rwayo havukamo gukuraho biro ya parlement urakoze cyane metre claude nkunda munezero uri umunyamategeko delphe yaravuze ko nubwo ibibazo birimo kugaragara ariko ikitagaragara ni icyo abo bantu barimo gupfa muri aka kanya uri aho ngaho i Kinshasa mu murwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo wowe ibyo wumva wibaza ko impamvu y'izi mvururu n'uku kutumvikana biraterwa n'iki Mm, murakoze cyane bwana edi ni ni kirize iva mu kutizerana kandi ishingiye kuri intere politiki ubu ngubu biragaragara ko batumvikanye kuri akoro bagiranye akoro umuntu yakwita ko ari akoro susin prive akoro ku ruhande um, itari constitution ubundi bagombye kugendera bagomba kugenderaho itegeko sh- shingiro loi fondamentale andi mategeko yose ayobora igihugu yuririraho ibyo ngibyo rero byo kuja muri iyo koalisiyo muri iyo buryo umuntu yakwita kope bakoze nubwo tutazi ibirimo mu buryo buri explicite mu buryo busobanutse ariko ni nicyo bapfa Ha- hariho ikintu cyo- cyo- cyo kunanizanya kuko bagenda basohoka umwe agasohoka ahangaha akavuga ngo mugenzi wanjye yananije hano undi akavuga ati sinzi kunaniza ahubwo ni wowe Ah, biragaragara ko saturne autour de ça ni kuri icyo kintu cyo kutumvikana mu ku- mu kujera igihugu hamwe bafatanyije kandi aribyo bari barumvikanye bari barabyumvikanye wenda ah, bizera ko bizakunda alors bigeraho bigezaho o- perezida avuga ngo bira- birarangiye ntabwo nashobora Ah, byararangiye hari ukuntu bwana edi wentwo bivuga ngo ni- yaravuze ngo aza- azakuraho koalisiyo yayikuyeho yayivuyemo yayikuye yavuze ko ayishyizeho iherezo ndetse na efuse nayo apuri akiti ivuga ko ibyumvise irabyakiriye ndetse ikavuga ngo rero ni mu- turaja muri kohabitasiyo alo ibyo bintu bigaragara ko iyo koalisiyo ntibihari ubunini bwana nkunda ah, nibaza ko kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kubona icyizere n'imbaraga ah, zo kuyobora igihugu agafata ibyemezo igihugu cyose ah, gishobora kumvira cyangwa se gukurikiza ni uko akeneye ubwiganze mu nteko ishinga amategeko aha ndavuga umutwe w'abadepite na sena ese hari amahirwe y'uko ashobora kongera kubaka irindi huriro ryamuha ubwiganze ah, mu nteko ishinga amategeko ku buryo atagendera ku bivugwa na fcc kuko bigaragara ko ariyo yari isanganywe ubwo bwiganze mu nteko ishinga amategeko urakoze cyane birashoboka njyewe ndabona bishoboka nubwo bigoye cyangwa bikomeye ariko birashoboka kuko burya ah, ni kesiyo y'imyumvire y'abadepite ubu nyine nibo bafite bale nibo bafite umupira mu ntoki perezida yari poromoshe aravuga ngo nyuma yo gushyiraho fin ya kuri koalisiyo yavuze ko hagomba kubaho arasaba ko habaho nouvelle majorité ubwo urumva ni ka ni- ni ka adresse ni nk'ijambo ya- yahaye ya- yerekeje ku badepite aravugira ati keneye majorité nshyashya kugira ngo mbashe kuyobora alors reka avuga ngo birashoboka bitewe n'ukuntu ah, abadepite bashobora gufata responsabilité yo gukura igihugu mu kibazo kuko mu gihe batabikoze bagakomeza bakavuga ngo biraguma gutya duhereze uriya majorite ubu hazaba hagiye kubaho crise politiki ikomeye cyane eh, umuntu adashobora kumenya uko wenda yazarangira Eh, ariko noneho bo nk'abantu responsable bafite izo nshingano zo kurebera abaturage njye ntekereza ko bagombye gufata icyemezo cyo gushyigikira iryo jambo rya perezida kugira ngo ayobore biragoye kuko biterwa ah, nanone n'imyumvire n- n- n'ukuntu bariyatashe ku- ku ku mashyaka yabo babashije kureba wenda eh, icyo nakwita interet superieur de la nation y'igihugu bakavuga bati tugomba gukiranura abantu nta kundi kubakiranura ni abadepite bagomba gu- kurenga ah, wenda icyo nakwita eh, amashyaka yabo gukunda amashyaka bakareba iyo inyungu rusange baka- ba- bakabashyikira bagatuma ma- majorite ibasha kubashyikira bitabaye gutyo ntabwo byakunda byagora perezida uhari kuyobora kuko n'ubundi hayobora perezida afatanyije na majorite muri parlema wi ariko muri shambure base cyane cyane ya- ya- mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Mm.
hanyuma delphine hanyuma wumvishije ibyo ah, claude avuga ku bijyanye ah, na gahunda umukuru w'igihugu afite yo kugerageza ah, kubona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko umuntu yakwibutsa ko ah, ku wa mbere no ku wa kabiri aho mu nteko ishinga amategeko habayeho ikintu gisa ah, nk'imivumbagatano cyangwa se imvururu aho banahamagaje polisi kuza gutabara kuko bamwe mu badepite bo mu ihuriro fcc ntibifuzaga ko imirimo y'inteko iba ese ibi byaba bigaragaza ko abo bo muri fcc bafite ubwoba by'uko ah, hari abantu bashobora kubavamo bakifatanya n'umukuru w'igihugu bagashinga ubwo bwiganze mu nteko ishinga amategeko wowe ubona bishoboka abantu bemeranye gukora ikintu mu mu buryo bwabo bw'ibanga rero nkeka ko eh, byaba byiza bitaba byiza eh, bakwiriye kuguma kubikomeza bakabikora uko babyumvikanye ndashaka gutekereza gute ubu ngubu biragoye kumenya uko politiki ya kongo iteye ko um, ko umuntu ari fcs ato- ato- atohindukira igitondo kimwe ngo aje ngo aje muri kashe eh, ngo ave muri kashe agende mu- mu- muri lamuka ngo ave muri lamuka agende muri fcc ni ibintu bijya bikorwa mu buryo bubona bubona budafite buta- budafite nk'ireme rinini bitanubatse kuri ideoloji z'abantu biza bihindagurika igihe bishaka iyo umuntu agakora iki ejo undi agakora iki Um, rimwe na rimwe iyo ubirebye ubona biza bizamo n'igiturire n'abantu ba- ba- ba- ba- basezeranijwe kubona imyanya ibintu nk'ibyo ngibyo ndakeka ko niba ibyo batubwiye ari byo byaba noneho abanyagihugu bakaba baratoye parlema ihengamiye kuri fcc bagatora perezida wo muri kashi njyewe ndakeka ko kubw'inyungu za stabilite z'igihugu no kubaha amategeko y'igihugu ibi bintu bakwiye kwemera kubikoreramo kuzogeza manda yabo irangiye hakazamo guhitamo kw'abanyagihugu ko bavuga ko noneho babonye ko kubanisha bano bantu nta kintu bibamarira bakazobikora uko babyumva ndakeka ko hari n'ababivuga ariko wenda wenda claude metre claude araza kubidufasha kubyumva hari n'abakeka ko kudefinire iki kintu cyitwa majorite bitaza bikorwamo hagati bikorwa hariya hantu inteko imaze gutorwa cyangwa bayisambuye bahaye bari mu bundi busha wenda metre claude araza kudufasha kubyumva neza ariko niba ari uko iryo tegeko rikwiye kuba rimeze bakwi- ndumva ngewe bari bakwiye kuryubaka ariko uko ureba tandansi ihaye igenda no kubera impamvu nyinshi zitandukanye kisekedi ashobora kugarura benshi bakamusanga bagakuraho iriya biro bamara gukuraho iriya biro wenda bakaredefinisiyo ngiyo iyo yitwa majorite ariko kandi mva nkeka ko byari bikwiye kuba binyuze mu buryo bu- bu- bwiza ubwo abantu bumvikanaho bunyuze mu biganiro bitanyuze mu bintu bimeze nko guforosa kubera ko iyo umuntu aforishije uyu munsi ejo n'undi yiga guforosa kandi demokarasi uko yubakwa yagombye kuba ari egisperiyanse nto imwe y'uyu munsi ejo abandi bakayubakiraho icyo ushaka kuvuga ni uko baramutse babihinduye ntabwo baba bubahirije ubushake bw'abaturage batoye bagashyira muri iyo nteko ishinga amategeko ah, abo batoye ahanini bashingiye ku mahuriro bari barimo icyo gihe icyo uvuga ni uko Ni- babisambuye ni- ba- ubwo bushake bw'abaturage baba babukuyeho Mm.
bwana claude wowe urabivugaho iki kuri ibyo bitekerezo bya delphine hanyuma uvuga ko ah, nubwo perezida ashaka ah, guhindura ibintu akagerageza kubaka ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ariko biciye ukubiri n'ibyo abaturage bihitiyemo ubwo batoraga abo badepite benshi bahaye ubwiganze ihuriro rya fcc Ah, bo- urakoze ntabwo ariko njye mbibona daboro ubushake bw'abaturage ni ubuhe ubushake bw'abaturage uh, uko ubigaragara wenda umuturage turabazi abaturage bacu mu gihugu n'ahandi cyangwa ino muri afurika ariko reka mvuge ino nzi umuturage a- i- i- yilimita wenda gusa mu gutora depite runaka icyo cyo eh, niko nkibona wenda niba hari umuturage uba wagize ubushake bu- bu- bu- bufatika buri claire akenshi ni mwene wabo akenshi ni umwanazi akenshi ni- ni ni ishyaka byibura ala limite ya ideoloji iri superieur Ni- ni ni umuntu watoye byibura ishyaka akavuga ngo njyewe ndi muri iri shyaka pprd kubera ko ari muri pprd ntoye icyo ngicyo ntabwo ahangaha dushobora kubona volonte y'abaturage y'aba egisipurime kubera gukunda ideoloji ya efuperi pasi ideoloji ya efuperi ntayibaho ni abantu urebye bubakiye kuri perezida honorere kuri kabira donke bose kubera icyo bwana dente yari yavuze cyo gushaka imyanya wenda wenda arahisanga alo ugasanga bagiye bava ahandi tujuru nta nta- nta- nta ideoloji iyo developure muri politiki y'iki gihugu iyo u- iragaragara ntawayihana ni ukuvuga ngo fcc ya- ya- ya- yagiye ye- ye- yegera uwo muntu iramuzenguruka ariwe otorite morale wayo ariko nta ideoloji bahuriye ni ukuvuga ngo uyu munsi rero niyo mpamvu uri gusanga niba hari entere wa muntu yari akeneye kuri kabila uyu munsi akaba ari kuyibura cyangwa se yarayibuze wumvise bamwe bagenda bavuga ngo ntibigeze banatumirwa mu manama ati sinzi icyabaye kandi n'abari abakuru b'amasaka ubwo wakwibaza ese aba bantu barafite ideoloji nta yari ihari kuko ni ikintu bakoze cyitse cyo kugira ngo bajereremo abantu ariko kiri de konekite kuri volonte na apuresiyasiyo y'abaturage bwana delphine hanyuma ukurikije ibyo uh, umunyamategeko claude nkunda avuze arasa nk'ugaragaza ko kuba aya mahuriro ariho ni ubwumvikane bwa politike hagati y'amashyaka ni ubwumvikane bushobora guhinduka uh, ishyaka runaka rikurikije inyungu zaryo ariko ntaho byica mu mategeko kuba ishyaka rimwe ryava muri iri huriro rikajya mu rindi icyo gihe ah, za mpungenge zawe wari ufite ko ibi bishobora kubangamira ubushake bw'abanyagihugu bagaragaje mu gihe cy'amatora zaba zivuyeho cyane cyane ko bavuga ko icyo bifuza ni uko habaho guharanira inyungu rusange z'igihugu aho guharanira inyungu z'amashyaka n'abantu ku giti cyabo Eh, urakoze cyane edi forume bifite ubu nyine ni uko fcc ni regroupement ya- y'ama- y'amaparti politike yishyize hamwe baravuga ngo dukore ino coalition ni ukuvuga ngo umunsi felix cisekedi nka perezida wa repubulike anoma irunga irunkamba yamunomye akurikije icyo amategeko avuga autour ya majorite muri parlema abafite ubwinshi muri parlema aribo bitwa ko ari fcs ni ukuvuga ngo bino bintu utitaye ko abatoye kisekedi bashobora kuba uh, uzi ko buriya kisekedi yatowe yatowe n'abantu bageze kuri cumi na gatanu ku ijana y'aba- y'abanyekongo ariko ara- arayoboye kuvuga ko abandi mirongo irindwi na gatanu ku ijana ntibigeze bamutora uh, anyway, hariho benshi batatoye bageze kuri mirongo itanu na kabiri ku ijana ntituzi uwo bari gutora ariko bamutoye buriya bagera kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana kubera ko ba- bafashe porosantaje z'abaje gutora gusa ariko iyo umushize no ku bari bariyandikishije batatoye agera kuri cumi na gatanu ku ijana ariko ayoboye igihugu nk'umuperezida ni ukuvuga ngo uwatoye utaratoye uwatoye fayuro uwatoye nde twese turemera akatuyobora kubera ko iyo niyo je dukurikiza nuko nuko nuko nuko ako kabumbu bahaye bapiga ka- kari encadré dukwiriye kukubaha gutyo njyewe nicyo mpaye mvuga niki kitubwira ko ibingibi uno muntu agiye gukora uno munsi byo gusubira kurema indi majorite nshya ko atari inyungu ziwe ashaka ari inyungu z'abanyagihugu nacyo nta nta kimenyetso kirimo bwana claude nkunda wowe uravuga iki kuri ibyo ah, delphine hanyuma avuga asa nk'ugaragaza ko umukuru w'igihugu uriho yari akwiye kureka ibintu bigakomeza uko bimeze kuko niko abaturage babyifuje hanyuma ibyo yifuza bikazagaragazwa mu matora ataha Mm, bo o- ntabwo ariko bimeze Ntabwo bimeze nta nubwo ariko o, bi- bigomba gukorwa siko siko ibihugu biyoborwa de toutes les façons perezida de la republique itegeko nshinga ari mu bubasha muri ingingo yayo ya mirongo itandatu n'icyenda iyo ni garande la nation aveya kuri bo fonctionnement y'amainstitution ubwo bubasha nabwo nubwo abaturage bamuha basi itegeko nshinga ni expression y'abaturage bose binyuze muri referendum koko Deux, perezida w'igihugu niwe uramutse igihugu niwe ukireberera hanze y'igi- yacyo no mu mipaka n'indani A- ni ukuvuga ngo abaturage iyo kompetanse barayimuhaye iyo bwana ntanyama ari kuvuga bahaye abadepite wi barayibahaye ariko nabo bayihaye perezida kandi bamushyira hejuru yabo bamuha n'ububasha bubarenze ubwo bubasha mu gihe cyose abukoresheje apfa kubikoresha ari mu nyungu z'abaturage ni byiza ashaka kubikoresha atisha amategeko ataviole constitution yashaka akaviyola akoro susen prive icyo kiraba icyaha mu kuyobora igihugu ni byiza hari ahantu yari avuze mugenzi wanjye ngo ngo aremera kuko wese imunaniza ngo ariko agomba kwemera akihangana agapfirirana ntabwo bishoboka iwe afite ubwinyagambuye kubera ko ari perezida de la repubulika amategeko amwemera gutyo yaje kuba wari wavugaga ngo ntafite aho inyagamburi ariko ni uku gushaka ko majoriti ihinduka ko amategeko abiteganya majoriti ishobora guhinduka ntaho amategeko abihana kandi kitaburiye iyo mategeko kiri perimi kiba cyemewe kuvuga ngo abaturage tugiye kubaka ubushake bwabo ntabwo ari byo iyo umuturage atoye depite kaza amubwira ngo ndagutumye mu nteko uzavuge ijambo uvuge n'iri usige iri ngiri uzize kuri iyi point ijanye n'ibi ariko nugera ngaho uzaceceke no aba yamutoye amwizeye akavuga ati ndakuzi umwana wawe iwacu ukuntu umeze n'ukuntu wize ndakwizeye uyu mudepite uyu munsi rero nimba yicara akavuga ati no nibyo abaturage bavuze ko tuje kugura mu mihanda izubaka iwacu avec kristo nimba perezida atabonye majorite ntabwo azayobora donc ya mihanda abaturage ntibazayibona reka ngende zindukire cyangwa se iri shyaka reka duhindukire dufatanye na perezida tuzogenda tuje kubwira abaturage muri vacances parlementaire kuko twabuhindutse kubera iyi mpamvu twagiye hariya kubera iyi mpamvu sesa la politike kandi niko amategeko abiteganya karangiza mvuga nti ibyo perezida ari gukora nibyo rwose yaba twari tugize amahirwe ngo babimwemerere abibone kuko kutabibona nibwo abaturage b'abaturage baza- bazagira ingorane nyinshi cyane n'igihugu muri rusange claude mwagarutse hanini ku bintu bijyanye no gusa nk'aho harimo ukwivanga kwa fcc mu miyoborere y'umukuru w'igihugu nk'amwe muri aho ngaho hari ukuboko kwa perezida wacyuye igihe joseph kabila kwigaragaza mu bijyanye no gufata ibyemezo cyangwa se gusa nk'aho ashaka kubangamira ah, imikorere y'uyu perezida uriho hari ibyo mubona hari ibyigaragaza ubu biragaragara kubera kuko fcc yewe nawe hari minisitiri wigeze kuvuga zaratambutse birafite muri rezo sosiyo ati ngewe ntabwo bafite otorite morale yambwiye ngo singiye singira ubwoba ntacyo batantwara kandi ubwo yari yakoze amakosa mu rwego rwa administration eh, bituma ndetse byaje kumuviramo no kwegura alors numva kuko icyo kintu kiragaragara parce que fcc ntiwayitandukanye na otorite morale wayo mu gihe twemeje ko fcc iri kubloke kandi ndumva na mugenzi wanjye ari kubyemera otomatikima ntawabura gutekereza kuko biva kuri shefu wayo delphine hanyuma abantu bakomeje kugaragaza impungenge z'uko iki kibazo nikitabonerwa umuti gishobora kuzongera gutuma habaho amakimbirane n'imvururu mu gihugu nko mu bihe byashize dore ko muri iki gihe hasaga nk'aho hari agahenge gatoya Ah, wibaza ko ibyo bishobora kuba mu byo umukuru w'igihugu akwiriye kubafasha kubahisha mu gihugu icyaha yavuga cyitwa kuba niba niba ari we garant de la nation w'igihugu akwiriye kubahisha n'amategeko agize iki gihugu ibintu bigakorwa binyuzwe mu buryo bwubashye amategeko bitari ugushakira inzira ahantu kugira gusa ngo abone uko a- asohoka njyewe ndacyahaye mvuga ngo niba abanyagihugu baratoye parlema ya fcc ntiyemera akorane nayo niba baratoye we nka perezida burya ni nko kuvuga ngo kubera iki kubera iki fcc itavuga ngo yaye nitwe nitwe twatowe turi benshi reka bareke dutorwa ngo tu- tugire tugire perezida Icyo- icyo umuntu yokibazaho kandi kandi kandi parlema nayo yari ishobora kuba ifite marge de manevre yari ishobora kuba ifite inzira zishobora gutuma ivuga ngo kubera ko dufite ubwiganze bw'amajwi muri parlema dushobora gukuraho dushobora gukuraho perezida nabyo birashoboka ni ukuvuga ngo inzira nyinshi zica amategeko izi ngizi zikwiriye gu- zikwiriye kwirindwa kabisa uko niko kubaka demokarasi kugira ngo tugende twubaka icyo gito gito ejo kizotugeze kizotugeze ku kindi mfite ubwoba ko umuntu nakoresha imbaraga n'ama- n'ama- na- n'ububasha ahabwa akabukoresha nabi ejo undi nawe azobukoresha azobukoresha nabi ariko ubwo ni no kuvuga ngo abanyagihugu kura- kuraba- kurabatwara uko batategetse uko ariko bigomba kumera claude kuri ibyo hanyuma yari avuze ko atumvikana nawe ah, wagira icyo ubisubizaho gatoya hanyuma unavuge kuri izo mpungenge nawe agaragaza ko ibi bishobora kuzateza imvururu mu gihugu murakoze cyane kuko ibintu bikuru- bi- binyuranyije n'amategeko bizera amategeko n- n- ntabwo bigaragara muri ibi bintu muri procedure perezidarize iyo cyo kuvuga kumva ngo yahise akora nk'igikorwa kiviyola itegeko par exemple itegeko riteganya ko informateur ajaho premier ministre ariko yeguye n'ubu ngubu ntaramushyiraho kandi abishaka ni uko ategereza ngo premier ministre abanze yegure icyo ni ni urugero nari ntazi icya kabiri biriya byo gusaba ngo majorite arashaka majorite kwihinduka nu- bizemewe biremewe mu mategeko zaho bihanwa cya tegeko yishwe kandi ntabwo ari ugushaka akavuyo ahubwo ya- ya- yakoresheje inzira irisiviye sur le plan politique et sur le plan juridique kubera kuko ntabwo yavuze ngo uyu munsi ngo akuyeho mabumu azi kuko ubwo bubasha atabufite bigomba kunyura mu ba- mu badepite kandi abo badepite nibo bari kubikora ubu nyine babyemerewe nabo na reglema d'ordre interieure reglema interieure ya- ya- igenga eh, assemblée bakoze petition bamaze kunenga iriya biro Eh, hanyuma mu magambo make cyane ku cyo nari nkubajije ku mpungenge z'uko ibi bibazo bitabonewe umuti mu gihe cya vuba bishobora gukurura imvururu mu gihugu ngo ntabwo ntekereza ko ah, bigomba gukurura imvururu ngo bijye byitwa abasirikare pake ibi- ibi- ibiri gukorwa nije demokarasi ntaho bihuriye no kumva kuko hagomba kuzamo ibintu bizana imvururu uwazana imvururu ni umuntu ushaka kubyonera amategeko ushaka ku- ku- ku- kuko ibiri gukurikizwa kugeza ubu ngubu bi- biri mu mategeko kandi ni ni exercice demokaratike yemewe ku isi hose ubu- ibyo bintu byo kudesitiwa biro ni ibintu bisanzwe ibyo bintu byo gushanga majorite nagira ngo uko muri babiri mbashimire cyane kuba tuganiriye mu bwubahane kandi mu buryo abantu bumvikana kutumvikana Ah, mu gusoza bwana claude nkunda ijambo rya nyuma ku bijyanye n'uko ubona ibibazo muri congo byakemuka Eh, murakoze cyane eh, n'abashimira kuri uyu mwanya mwaduhaye mu kudutumira hano Eh, dabo eh, i- i- situwasiyo ntabwo ari nziza mu by'ukuri sitasiyo politike ziri hejuru cyane abantu baritangiye nyine kuko murenge ajya kubivuga bari kwibaza ibintu byinshi bitandukanye bamwe bakagaragara nabo batekereza gutyo ko byazana intambara ariko njyewe siko mbitekereza mbona kuko ari exercice kandi abantu batwumva bagombye kubyemera bakareka bikagenda bikabuti ku- kuri kuri ku- kuri procedure yabyo bikagira uko bibaye soit ese tukagumana majorite cyangwa akajya kuri perezida hanyuma ibintu bigakomeza gutyo kuko niko demokarasi zubakwa murakoze cyane urakoze cyane bwana delphine hanyuma wowe ubona ibintu bikwiye kugenda gute mu gusoza Eh, claude yari agiye gutuma nsubira ku kintu ki- ki- gituma ngoma kwibaza ibintu byinshi turi ibyo ibyo ibihaye bikorwa buriya ni uko um, niyinga niyinga perezida yatubwiye ko anomye umwe ngo ano- ngo yemeje kunoma umu informateri yari agiye kunoma umu informateri premier ministre ataravaho ibi bintu bihaye bikorwa muri paralemu uno munsi ataramenya ko byakunze nk'ibi bintu biba bihishe ibintu byinshi njyewe nku- ureba nk'umuwendepanda bintera ubwoba ko ah, aba- aba- abantu bashinzwe kubahisha amategeko bakwiriye kuyubahisha nyine uko bayubaha uko yanditse ariko kandi bakwiriye no kubaha ibyo bari bemeye ko bazubaha ndakeka ko kongo ahantu ivuye n'ahantu yari ikwiye kuba ihaye igana harimo gape nini izituma abanyagihugu baguma gu- gu- gu- gu- kuzira ubusa simpamya ko sinumva ntish- ndashimishwa n'uko uno munsi bakwiye kuba bozira ko hari abantu babiri bumvikanye ibintu abantu babiri abantu babiri bivuga ni fcc na kashi ko ba- ba- mu byo batumvikana abanyagihugu basubira kuza ku- kubizira ntabwo byari bikwiye kuba ari ibyo abanyagihugu bari bakwiye kuba ba- we- wenda umuntu- ba- ba- bahaye bazira ko ibyo ibyo ibyo- ibyo bumva bifuza bashaka kugeraho bahaye bashaka kubigeraho bakagira ubananiza ariko apana pozisiyonema ziri politike na manevure ziri politike ndakeka ko um, icyo nicyo nicyo gitekerezo cya nyuma mfite ariko kandi ku bantu ba- bakurikirana neza ibintu bibera muri congo ni uko ndagira ngo na na claude yara- yaravuze ko nawe bi- bitange nko- byamutera nki- nku- nk'uruhuha bi- bikwiye kudutera uruhuha niyo mpamvu dukwiriye gukomeza kubaha ibyo twemeye ko tuzubaha ubwo ndavuga ku bayobozi b'ibihugu murakoze cyane ko mwakoze kudutumira ah, ndishimye no gusura guhura na claude Mwana, murakoze cyane nanjye dafite delphine rukumbuzi ntanyuma impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere n'umutekano ukaba urimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya rotterdam mu gihugu cy'ubuholandi ndagushimiye cyane ku bw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane claude nkunda munezero uri umunyamategeko uri kinshasa umurwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo nawe nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire Mm, murakoze cyane edi nagira ngo nshimire kandi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gushyira hamwe iki kiganiro kuri mikoro yari jyewe edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo